iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ni kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda ni fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti zacu muri kumwe na fideli niyo ngabo na tomasi kamirindi gikuru muri ibi twebwe tuje kuramisha amahoro twigisha urukundo twigisha ubumwe ikintu rero cyose gishyigikiye amahoro nicyo dushyigikiye ariko ikidashyigikiye amahoro twebwe eh, ntituri kumwe naco kuko imana yaturemye ngo tubane
uwo ni sheikh sadiki abdallah eh, kajandi umukuru w'umuryango w'abayisilamu mu burundi komibu akaba na mufti w'u burundi ari mu biganiro vy'abarundi i arusha
andi makuru yo hirya no hino ku isi no muri afurika leta ya sudani yataye muri yombi umukuru w'abajanjawid musa hilal
papa francisco yashitse mu gihugu ca myanmar mu kigoro ko gutuma amakungu akurikirana ibibazo vyerekeye impunzi z'abarohinga
naho muri etiyopiya abantu makumyabiri bahitanwe n'intambara y'amoko
iyi nkuru hamwe n'ayandi rero makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya gatoyi yamara reka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi
amakuru rero tuyahere muri sudani aho ingabo za leta zataye muri yombi musa hilal n'umuhungu we habib hilal byatangajwe na minisitiri w'ingabo za sudani lieutenant general ali mohamed salem mu kigo ntaramakuru cya leta ya sudani suna musa hilal ni umwe mu bantu umuryango w'abibumbye yafatiye ibihano umuryango w'abibumbye na leta zunze ubumwe za amerika bamurega amahano yo muri darfur mu burengerazuba bwa sudani kandi muzi ko na perezida omar al bashir wa sudani nawe ubwe aregwa ibyaha bya jenoside ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo muri darfur akaba abikurikiranweho ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho icc mu magambo ahinnye y'icyongereza musa hilal ni umukuru w'umutwe w'inyeshyamba z'abarabu witwa janjawid yabanje gufatanya na leta ya perezida bashir mu ntambara zo muri darfur nyuma barashwanye asubira mu ishyamba nk'uko minisitiri w'ingabo wa sudani yabisobanuye musa halil yatawe muri yombi iwe mu rugo i mustariyaha muri darfur ejo nyuma y'imirwano hagati y'abarwanyi be n'ingabo za sudani imirwano yahitanye abasirikare icumi ba leta
domi lee nel peters wo mu gihugu cya afurika y'epfo niwe yatsinze ihiganwa mpuzamakungu ry'ubwiza ejo ku munsi w'imana mu gisagara cya las vegas ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika domi lee nel peters afite imyaka mirongo ibiri n'ibiri muri iki gihe yatsinze abo bahiganywe mu nshuro ya nyuma umunyakolombiakazi laura gonzalez n'umunyajamaika davina bennett Neil Peters afise urupapuro umutsindo mu vyerekeye gutunganya neza ivyerekeye kugira imirimo y'ubudandaji yatangaje ko umwigeme basangiye umuvyeyi umwe afise ubumuga ari mu bantu bamuhaye ingufu kandi bamubereye akarorero mu buzima bwiwe mu ihiganwa ry'ubwiza ry'umwaka ugira uwa mirongo itandatu na gatandatu abigeme bagera ku ijana bavuye mu bice bitandukanye byo ku isi nibo barigizemo uruhara Laura Gonzalez wo mu gihugu cya Colombia yarangije mu kibanza cya kabiri mu gihe Davina Bennett wo muri Jamaica yarangije mu kibanza cya gatatu Steve Harvey afise ikiganiro cyo gutwenza abantu kuri televiziyo niwe yashikirije urutonde rw'ivyariko biraba mu ihiganwa ry'ubwiza ry'ejo ku munsi w'imana mu bubaye ubwira gatatu ahagarikira iryo higanwa
muri etiyopiya imirwano yarubuye mu cyumweru gishize hagati y'amoko y'aba oromo n'abasomali mu majyepfo y'igihugu abantu makumyabiri babiguyemo ibi biratangazwa na radiyo fana ya leta ya etiyopiya abaoromo n'abasomali niyo moko yiganje muri etiyopiya mu kwezi kwa cyenda gushize nabwo bararwanye hapfa abantu amagana icyo gihe imirwano yahagaze ari uko ingabo z'igihugu zibyinjiyemo zijya guhosha zataye muri yombi kandi abantu barenga ijana bo mu moko yombi abasoma rero n'aboromo babarega kuba nyirabayazana w'iyo mirwano naho umuryango w'abibumbye watangaje ko iyo mirwano yo mu kwezi kwa cyenda yatumye abaturage bagera ku bihumbi mirongo ine na bitatu bahunga ibyabo radiyo fana ntisobanura impamvu y'intambara yubuye hagati y'aboromo n'abasomali ariko ababikurikiranira hafi bavuga ko amakimbirane ahoraho kubera imipaka y'intara zitandukanye batuyemo ibibazo by'amazi n'aho amatungo arisha nabyo bikunze gutera impagarara hagati y'amoko muri etiyopiya
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye umutegetsi mukuru w'igisirikare mu gihugu cya myanmar general min ong laying yatangaje ko yabwiye papa francisco ko atakumira rifatiye ku idini rihari mu gihugu ciwe papa francisco yabonanye na general min ong laying umutegetsi rero akomeye wa gisirikare muri myanmar uno munsi kuwa mbere ni mu gihe yatanguye urugendo mu gihugu cya myanmar uno munsi kuwa mbere mu kigoro ko gutuma amakungu akurikirana ibibazo vyerekeye impunzi z'abarohinga papa francisco yatangaje ko azoganira ivyo bibazo vy'abayisilamu b'abarohinga barenga ibihumbi amajana atandatu na mirongo ibiri bahungiye muri bangladesh azogendera igihugu cya bangladesh ku munsi wa kane yamara ntibitegekanijwe ko agendera ikambi y'impunzi y'abarohinga yamara vyitezwe ko abonana n'umugwi mutoyi w'izo mpunzi ku mugwa mukuru wa bangladesh daka papa francisco yabwiye radiyo y'ivatikano ko ajanye ubutumwa bwa yezu kristu n'ubutumwa bw'amahoro bwo kunywanisha abantu no kugiriranira imbabazi mu ndwi nkeyi zirangiye igihugu ca myanmar na bangladesh vyarumvikanye ku vyerekeye ukugaruka kw'impunzi ibihumbi amajana n'amajana z'abarohinga bahungiye muri bangladesh bavuye muri myanmar ivyo vyatangajwe n'abategetsi b'ivyo bihugu bibiri yamara n'ahari uko ibibazo vy'abarohinga ntibiratoregwa inyishu muri myanmar
muri zimbabwe leta yatangaje mu igazeti yayo ko yagize itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa kabiri umunsi wa konji niyo tariki perezida mugabe yavukiyeho uyu munsi rero w'itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa kabiri uzafata izina rya robert gabriel mugabe national youth day ni nko kuvuga umunsi w'urubyiruko rwa robert mugabe ababisesengura bemeza ko kuba iki cyemezo gifashwe gato cyane nyuma yo kwimikwa kwa perezida mushya wa zimbabwe emerson munangangwa ari ikimenyetso gikomeye ko icyubahiro cya robert mugabe ntaho kizajya ikinyamakuru the guardian cyo mu bwongereza cyo cyatangaje ko robert mugabe azahabwa amadolari miliyoni icumi y'imperekeza kandi ko hejuru yabyo azakomeza guhabwa umushahara we buri kwezi ndetse azakomeza kurindwa no kuvuzwa na leta nk'umukuru w'igihugu aramutse yitabye imana nk'uko guardian ibyemeza madamu wa perezida mugabe grace mugabe azajya ahembwa kimwe cya kabiri cy'umushahara w'umugabo we buri kwezi ni ukuvuga rero ibihumbi mirongo irindwi na bitanu by'amadolari umuganwa harry yatangaje ko yasabye cese irembo rya megan markle umukinnyi w'amasinema w'umunyamerikakazi se wa henry wa Harry umuganwa Charles yatangaje inkuru no musiko wa mbere iyo uh, tangazo ryamenyesheje ko ubugeni hagati y'umuganwa Harry na Meghan Markle buzoba mu gice cy'imbere y'ici mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umuganwa wa Harry yabwiye umwamikazi Elizabeth n'abandi bamwegeye mu muryango wiwe uh, ku vyerekeye kuba ari kumwe icese na Meghan Markle
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri facebook voa radiyo yacu naho muhakurikire amakuru n'ibiganiro byacu
amakuru yo mu biyaga binini ibiganiro bihuza abarundi byatanguye kuri uyu wa mbere yarusha muri tanzania abaserukira abatavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe yigenga bahunze ntibitavye ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru ari yarusha ibice birenga mirongo icenda kw'ijana vy'abitavye ibiganiro biriko bihuza abarundi muri tanzania n'abatumiwe bavuye i bujumbura mu burundi nk'uko urutonde ruvyerekana muri abo harimo abaserukira leta habe n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hitavye kandi abaserukira imigambwe itandukanye mirongo itatu n'ibiri yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu harimwo na gato gwasa icegera ca mbere cutwara inama nshingamateka ariko yitavye ku bw'urunani amizero y'abarundi n'umugambwe FNL abandi bitavye n'abaserukira amashirahamwe yigenga umugwi w'abakenyezi ugwaruka hamwe na bamwe mu baserukira amashengero naho biruko hari abataritaba abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro vy'umuhuza bivuga ko vyabatumiye ni nka Charles Nditije atwara urunani Senarede rutavuga rumwe na leta byo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka Gervais Rufyikiri yahoze ari cegira ca kabiri c'umukuru w'igihugu abaserukira umugambwe MSD n'abandi n'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza ibiro vy'umuhuza bivuga ko vyizeye ko kuri uyu wa kabiri bazoba bitavye mu ntumbero yo kurindira abatumire batarashika ibiro vy'umuhuza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ku mugaragaro ibiganiro nyezina bitegekanijwe kuri uyu wa kabiri ivyo biro vyabwiye abitavye ko umunsi wa mbere wabaye wo kubandanya kwiyandikisha kandi ko barara bahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga ivyo navyo birimwo ingingo umunani babwirizwa guharira ko nk'uko bivugwa n'umuhuza muri ivyo harimwo ikibazo c'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kurwanya ukudahana ivyaha no kubahiriza amategeko evariste ngayimpenda wo mu mugambwe iprona utavuga rumwe na leta yizeye ko ibiganiro bizogenda neza kubona hari abatavyitabye avuga ko atari vyiza na gato turakeneye rero yuko imigambwe yosubira ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokarasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka tugatwagwa neza tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa atabapfungirwa ubusa atabantu basahugwa utwabo ku busa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye ngerageje gutereza amaso ku batumiwe unyumengo imigwi yose yaratumiwe ariko ku bwanje niwo bagira ati ndafise imvoyo yo kutavyitaba yovyitaba izo mvo afise akaza akazivugira ahabona akazisangira n'abandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye umugambwe iprona uri muri leta utwagwa na Abel Gashatsi wazanye ubutumwa bw'uko utegurwa neza amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko n'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro ntarisiga inyuma tuvuze ibiringo ntituba ntituvuga ibiringo tumengo ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibwirizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha twebwe tuvuga gusa muganga w'adasigana iprona kujyanye n'ibiringo nuko ata mukuru w'igihugu yokwiye teraniriza ku butegetsi twebwe n'abandi banyapolitike turaba ingene twotera iyindi ntambwe yo kwitegurira amatora y'ibihumbi na mirongo ibiri jacques bigimana yaserukiye umugambwe fnl wowe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura twiteze amahoro ibiganiro nibyo kurabira hamwe ingene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijyanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose yoheza bikajya mu ngiro n'ijambo ry'amahoro tuje kumviriza abagenzi bari hanze batashobora gushyika mu burundi kubera imvo zitandukanye twumvirize icyo boterera nabo icyo basaba ku bwanjye mu mugambo fnl twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera iyarusha cyangwa ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu burundi kandi atacyo binona ataco bikanga badakibaguzwa mu bihebeye imana baje gusukamwo mabisi nk'uko babyivugira harimo Sheikh Sadiki Kajandi atwara umuryango w'abayisilamu mu Burundi e, igikuru muri ibi twebwe tuje kuramisha amahoro twigisha urukundo twigisha ubumwe ikintu rero cose gishigikiye amahoro nico dushigikiye ariko ikidashigikiye amahoro twebwe e, ntituri kumwe naco kuko imana yaturemye ngo tubane yaturemye imigwi itandukanye amoko atandukanye amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko ntiyaturemye ngo tuvavanure n'abandi canke ngo ababinu babandi umuhuza avuga ko yiteze ko bazoshika ku nyishu itomoye kuko ari ibiganiro nyezina ibiro vy'umuhuza hamwe n'igihugu ca tanzaniya bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibi biganiro ni ibiganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere mw'ihoteli iri mw'ishamba kure y'igisagara ca arusha nko ku birometero birenga mirongo itatu n'abamenyesha amakuru b'ibitangaza makuru mpuzamakungu abo muri tanzaniya habe n'abavuye mu burundi bose twigijwe kure y'ahabera ivyo biganiro vyabaye ngombwa ko ibiro vy'umuhuza bikoresha igipolisi kugira ngo ntihagire umumenyesha amakuru asubira kuhegera ivyo biro bisigura ko bidashaka ko hari ikiriko kibera indani mu biganiro kimenyekana vuba Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru tukivuga ku biganiro biko bihuza abarundi yarusha mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe yavuganye n'umufasoni Marie Louise baricako aramutswe umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi batashimye kwitaba ubutumire bw'umuhuza Marie Louise atangura yemeza ko bari baratumiwe ego twararonse ubutumire byamaze igihe ariko tumaze kujya inama tukajya inama n'abo dusanzwe dufatanije tuvuge nk'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki yigenga warabyiziriye dusanga byiza twereka kugenda kugira ngo ibiganiro bibe neza ntihabanze habe umutekano ntihabanze bahagarike gusubiramwo ibyizwa shingiro ntibabanze batwereke yuko bose bashyizwemwo badatoranije hagire uruhande rumwe rutora abaza n'urundi ruvuga ngo abasiga abashaka ibyo byose tukabona bidakunda bitaza turibwira tuti byiza rero reka tureke kugenda kugira ngo umuhuza tumwereke yuko tutashigikiye ubwo buryo bukora bikora turicara na rimwe aho twakagiriye arusha ngo tugatinze tuvugane bamwe bumve ibyo abandi bavuze n'abandi bishure hama tuvugane kugira aho dukuriye none musivye ntiwumva ko ako karyo mwari muronse ko gushikiza ivyo vyose mushaka gushika ko mugataye by'ukuri twari gushobora kugenda twibishikiriza mugabo twasuye turiyumvira naho nyene tutireka dutore kimwe tumaze igihe dushikiriza tuguma tugenda dushikiriza ariko tukabona nta gikurikira nta kivamwo nta gifasha ibwirizwa shingiro ryahejeje gusubirwamwo tuguma turi ko turabivuga amahoro n'umutekano w'abarundi umuhungabanywa tuguma turi ko turabivuga kugira ngo bashiremwo bose tumenye ko bose bashobora kujamwo umuntu wese afite icyo aterera giterere atagukumira atagutoranya twagumye tubivuga tukabona nta na kimwe kiriko kiravamo turavuga tuti ntitwanse ibiganiro ibiganiro turabishaka cyane kandi turabishyigikiye cyane kandi ntacyo tutazokora kugira ngo ibiganiro bigende neza mugabo iri rimwe gusa iri rimwe gusa reka tugire ako kantu ko kubihagarika babone neza ko ari ikintu kitagenda ngira ngo kumbure babyiyumvire neza ntawo hava yibaza ati murabaye nka wa mwana agwaye igihute babura aho bafata muvuga ngo murashaka ibiganiro vyagera bakabatumira mukanka kuvyitabira oya kuko navyo n'ivyo biganiro ntibiraba nk'uko vyategerezwa kuba harageze ko abantu bahagarara basubiremwo neza barabe ibintu bino binda kugenda ibiganiro vyiza bigirirwa ahantu ku muntu atahahengamiye adatoranya mu bantu kandi bose abashiramwo ivyo rero ntibiraboneka ikindi ca kabiri naco ivyo biganiro turiko turavuga sindabibona ari ibiganiro gushika uno munsi nibi biganiro ibi bintu vy'uko bamwe babonana n'akagwi kamwe bagasaba bakabonana n'akandi mugabo kitwa ibiganiro reka rero tugire umunsi vyitwa vy'ukuri ibiganiro ica gatatu naco leta y'uburundi igenda iravuga hose ngo amahoro arasesekaye mu burundi kugira ngo ibiganiro b'ibiganiro by'ukuri ni ukuvuga yuko abo bantu bagenda kuganira bamaze kwemera ko bafise ikibazo bagaca barondera ingene bagitorera umuti uyu munsi rero bamwe tuvuga tuti hari ikibazo bati nta kibazo kiriho ngira mwohurirayo mugahangana amaso mu yandi mwogira aho muhurije bishobotse ko duhangana amaso mu yandi mbwa kugeza uyu munsi ntabwo guhangana amaso mu yandi birabaho hari amakuru atanguye kunugwa n'ubwijya nino banavuga ko ashobora kuba ari amahirwe ya nyuma y'ivyo biganiro yarabonetse ari nkamwe vyogenda uko biriko biranuganugwa murabona kazoza k'ico gihugu kazoca kagenda gute ivyo ntivyaba ari vya nyuma ni ukuvuga yuko bizohera atanyisha ibonetse tuzoba tugikeneye ibiganiro ku ruhande rumwe muti ibiganiro birakenewe ku rundi ruhande ati hari byinshi bitaratuma ivyo biganiro tuvyitabira hari ico hoho mwoba muvyiteze ko nubwo mwumva mutashimye kuhagera bagenda gutangura uyu munsi ariko ntibyatanguye reka rero turindire byo tumenye n'uko biba hari benshi mu batari bagenda ntituzi iby'ukuri ingene bizogenda nta muntu rero atangura kwitega ikintu atabona neza atabona iyo kijya n'iyo kiva atabona ingene kimeze nibaza ko twokwifata tukihangana tukarindira tukabona abagiyeyo tukabona ingene bipanzwe tukaraba urutonde rw'ibizokwigwa kugira ngo tumenye neza ko hari icyo twokwizera cyangwa atacyo twokwizera madame louise baricako muramutswa umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye mu rwanda mu rwanda inkwano ni ikibazo zirahenda umunyamakuru wacu wasumita kaboyi yasuye urubyiruko rwo mu murenge wa kiramuruzi mu karere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba bamubwiye ko babura uko babigenza noneho bakikopesha umugeni ibyo gukwa bikazaba nyuma y'imyaka bamaze bibanira asumita kaboyi rero yatuzaniye inkuru muri iki gihe hirya no hino mu gihugu humvikana amajwi y'urubyiruko rwinubiraho gushinga urugo bitoroshye kubera igiciro cy'inkwano kiri hejuru abahungu bavuga ko baka amafaranga menshi y'inkwano abakobwa nabo bagasabwa kwitwaza amajyambere afatika ibintu usanga byarahinduye isura y'ubukwe nyarwanda mu murenge wa kiramuruzi mu karere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba urubyiruko rwaho rufite amikoro make ruvuga ko rwabonye igisubizo urwo rubyiruko rwaganiriye n'ijwi ry'amerika rutangaza uburyo bunyuranye rukoresha bakabona abagore kandi batagoye bagombye kumara umutungo wabo bashakisha inkwano banki inkwe ebyiri ntazo nabonye ngewe ntabwo nasabye namutwaye forode kubera ko nabonaga nta nkwano nabona bari baguciye inka ebyiri inka ebyiri hano zifite agaciro kangana gute inka ebyiri zifite nk'ibihumbi magana atandatu nyine bararakaye bagera aho barabireka nuko baramunkubye ubwo nagiyeyo banshi ibihumbi magana atandatu ngenda ndimo kuyapagasa cyangwa se ukamushaka mugakora amafaranga yaboneka mukajya iwabo mukabyumvikana ubwo nanjye mubonye twakumvikana nyine tukagira uko tubikora byoroshye dushobora kwikopesha tukazaba twishyura umuntu nawe inkwano y'ibihumbi magana ane si wapfa kwikura he ahubwo ayo magana ane mwayabyaza umusaruro hanyuma hakaza inyungu izavamo ukayikwa umukobwa ababyeyi bavuga ko bishimiraga ko abakobwa babo babereka ibirori bagakobwa ariko kubera ubukungu bugenda burushaho kumera nabi bahitamo gutanga abakobwa babo ku buntu aho kugira ngo bazabyarire mu rugo baragenda bagahurira hariya bakumvikana inkwano ikazashakwa bakayitanga nubwo yaba abyaye gatanu gatandatu karindwi bikundaniye rwose ndemera bakagenda umusore yumvikana n'umukobwa wenda bakigendera ubwo rero twese twabonye ko tugomba gushyira hamwe turabyihurira rwose yaba indi amananiza ababyeyi muravuga dufite nayo dufite pe ubushobozi bw'ubu ni bukeya kwanga ko umwana wawe abana n'undi mwana wa kanaka ntibabane igihe nikigera azashakashaka aguhereza gukora mu ntoki nawe wishime nk'uko warabyaye niba wiheze umwana ku mashyiga ngo azarinde no gutwarira indi wawe burya ibishubaziko bine bitanu mu rugo uzi yuko birusenya ahubwo aho kurwubaka inteko nyarwanda rurimo n'umuco isanga ubukwe mu rwanda bugaragaza ko inkwano n'ibirongoranwa bisigaye bibera umuzigo abakundanye rimwe na rimwe bigatuma batabana cyangwa bagagorwa no gukora ubukwe dr jacques nzabonimpa umuyobozi w'ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda ririmo n'umuco atanga inama z'uburyo inkwano zikwiye gufatwa zigendeye ku muco nyarwanda ku nkwano tuvuga ko ibyifuzo ari uko bagaruka bakamenya umwimerere w'inkwano ni iki inkwano cyari ishimwe umuryango w'umuhungu uha umuryango w'umukobwa ubereka ko bareze neza icyo rero nicyo twe twababwira kugarukaho bakamenya icyo ngicyo niba rero ari ishimwe ishimwe ifite kuba yabaga ari inka cyangwa isuka cyangwa itungo iryo ari ryo ryose abanyarwanda rero nk'imiryango yombi hana abageni twe tubagira inama yo kumvikana kuri rya shimwe ntibiremerere cyane cyane ingo zigiye kubaka zikeneye mu nteko nyarwanda ririmo n'umuco bashyigikira ko inkwano ikwiye kuba ikintu kitaremereye inkwano ikagaruka ku muco nyarwanda nk'ikimenyetso cy'ishimwe gihabwa iwabo w'umukobwa bashimirwa ko bareze neza asumta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka gatsibo mu ntara y'uburasirazuba akarere ka gatsibo rero kabonye igisubizo cy'ikibazo cy'inkwano zihenze mu ntara aho ngaho muri gatsibo ni mu burasirazuba naho mu ntara y'amajyaruguru urubyiruko rwo rufite umugambi wo kwihangira imirimo ndetse no kurengera ibidukikije nibyo Eric bagira ubusa agiye kutugeraho yasuye urubyiruko rwiga mu ishuri ry'imyuga mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru rwatangije gukora intebe mu isima beton tumwumve iriya rero ni irangi urabona ko rifite ishusho y'igiti cya ribuyu cyangwa se na mahogani bitewe n'igiti umuntu akunda twagerageje kuvanga ibi ngibi ni ukugira ngo twereke abakiriya bacu ko a- nimba wikundira n'igiti twe twafata beto tukayikugirira igiti aho kugira ngo uteme igiti ngo ni uko wishakira igiti ino fiza bwana twahise eme tugenda jule tugaragaza simbi umunyeshuri mu ishuri ry'imyuga i musanze mu majyaruguru y'u rwanda icyarimwe n'umuyobozi wa kompanyi y'ubwubatsi rcgf rwanda limited imbere y'intebe zitamenyerewe mu rwanda zikoze muri beto zifite ishusho y'uruziga arazisobanurira ijwi ry'amerika uyu munyeshuri na bagenzi be bamaze amezi umunani bashinze kompanyi ya rcgf rwanda limited umuyobozi wayo yabwiye ijwi ry'amerika ko bayishinze mu rwego rwo kwihangira umurimo ariko no kurengera ibidukikije twe tumaze kwicara ngo twiga ubwubatsi twese twabonye ko civil engineering market iri mu bintu bigira ingaruka kandi mbi ku bidukikije by'umwihariko ibiti nk'urugero jya ubona ko abantu benshi bafite intebe zikoze mu biti amaparafo mu biti inzugi mu biti turamutse dukoresheje tekinoloji twiga mu mashuri nk'ubu ngubu twakora ubundi buryo bwadufasha kurengera ibiti aho kugira ngo uteme igiti ukore intebe aho ukagura intebe ya beto ugatera igiti ibyo bizadufasha kugera kuri ya gahunda ya leta ifite bibiri na makumyabiri kuzaba ifite ubutaka mirongo itatu ku ijana buteyeho ibiti ibi ntibyagerwaho tutabyizemo hano twebwe imbaraga z'igihugu ni muri urwo rwego dukore dufite iyo kampani twa sg rwanda limited dukoresha intebe zo mu busitani zikoze muri beto zihangana n'imihindagurire y'ikirere- y'ikirere ntizishya zigabanyije uburemere zifite ubwirinzi ntizishobora kwibwa zirinzwe n'uburemere bwazo ariko bafite ibanga rya- ryo kuziterura ikindi kandi tukifuza kwisipayinga bagenzi bacu urubyiruko kugira ngo bagire uruhare nabo mu guhanga imirimo n'udushya kubera abagize iyi kompanyi y'ubwubatsi bw'intebe bakoresheje beto aho kwifashisha ibiti bakiri ku ntebe y'ishuri ndetse n'ubushobozi bukiri buke ikigo cy'imyuga bigaho cyabaye kibatije aho gukorera kandi intumbero n'uko bazaguka bakagira ahabitirirwa babwiye ijwi rya amerika ko mu gihe bamaze batangiye bamaze kugurisha intebe eshatu zikoze muri beto umva agaciro ka buri imwe ino ntebe ubusanzwe igura ibihumbi magana atandatu ariko ngira ngo babonye ko twagize kuri tekinoloji yo gukora fomwaka y'icyuma izajya ikora noneho intebe nyinshi izadufasha kugabanya igiciro cy'izi ntebe zacu ubu ino ntebe yaguraga ibihumbi magana atandatu izagabanuka kuba mirongo itanu ku ijana igere ku bihumbi magana atatu gake gake tuzagenda tuvumbura n'utundi dushya tuzadufasha kugabanya ibiciro by'intebe zacu ku buryo intebe buri muntu wese azaba afite ubushobozi bwo kuzigura uretse kumva ko izi ntebe zikoze muri beto kuyisanga iteretse ahantu iteye amarangi biragoye guhita ubitahura ibi ngibi ni ukugira ngo twereke abakiriya bacu ko a- nimba wikundira n'igiti twe twafata beto tukayikugirira igiti aho kugira ngo uteme igiti ngo ni uko wishakira igiti ino finisaje twahisemo kugira ngo tugaragaze ko dushobora gukora ikintu cya beto gifite shepu nk'igiti neza nimba n'igiti wikundira ariko bitewe n'uburyo ikoze bashobora gutandukanya ibice biyigize igihe bayimura bakayitereka aho bashaka kugeza ubu izi ntebe zikoze muri beto ku ikubitiro zigenewe mu busitani abazikora bakavuga ko aho hariho bibanze ariko ko bitewe n'ababagana n'izo mu nzu bazazikora ariko hagize n'umukiriya wifuza ko tumukorera fanica yajya mu nzu mo imbere twayikora tukanakora ganisaje tukashyiraho n'imisego rwose ukabona intebe nziza kandi nyamara ikoze muri beto ni uko gusa twahisemo kuba turi specific ku busitani mu gutangira kuko dufite intego yo kuzaguka tukaba investment group nini cyane abanyeshuri bashinze kompanyi ikora intebe muri beto mu rwego rwo kwihangira imirimo biragwa mu murongo w'intego za gahunda y'ubutegetsi ishyiraho amashuri y'imyuga gusa hari ababona ko ubumenyi bamwe bakura muri ibi bigo by'imyuga nta gishoro nayo ari indi ntambamyi ikomeye bwana yerike nshimiyimana muri rcgf rwanda limited akajya inama kuri bagenzi be yo kwihuriza hamwe bahuze imbaraga bakorere hamwe niyo nama nabagira igishoro si ikibazo iyo ufite umushinga ufatika kandi uteganya gukora ibintu byinshi bitandukanye ni ukuvuga ngo ikiba kibura ni ugukoresha amahirwe yo kugaragaza wa mushinga wawe ndetse no kwishyira hamwe nk'ubu ngubu urabona ko dukora turi batatu kampani tuyifatanyije turi batatu rcgf rwanda ubu bufatanye twagize hari icyo bwatanze kugeza ubu aba basore bishyize hamwe mu mugambi wo guhanga umurimo muri kompanyi rcgf rwanda limited ni abakozi bane bahoraho n'abandi batandatu badahoraho bafite intumbero ko mu myaka itanu iri imbere bazaba bahanze byibura imirimo makumyabiri gusa haracyari indi ntambamyi ikomeye kuba ibintu byabo bikiri bishya mu rwanda kandi bikiri ku giciro cyo hejuru ugereranije n'ubushobozi bwa bamwe mu banyarwanda imibare igaragaza ko abarangiza amashuri makuru na za kaminuza aribo bari ku mpuzandingo yo hejuru ya cumi na kane ku ijana mu bibasirwa n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko ni mu gihe intumbero y'ubutegetsi ari uguhanga imirimo ibihumbi magana abiri buri mwaka idashingiye ku buhinzi bigaragara ko ari intego butarageraho kuko buvuga ko bwahanze imirimo isaga ibihumbi ijana na mirongo ine ku mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika imusanze mu majyaruguru y'u rwanda urakoze erike kuri iyo nkuru amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimaskarara yegeranije ibi biganiro byo kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo na tomasi kamirindi murakarama mugira umugoroba mwiza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika